Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka mooltan hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitiquuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree dhaabbilee siivilii. ajandaaleen kudha tokko marii biyyaalessaaf akka dhiyaatan gaafachuu isaa itoophiyaan haasaan ambaasaadar yuunaayitid isteetsi kan itoophiyaa taasisan sirrii miti jechuu ishee fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataanis waa'ee dhaabbata aartii bokkuu irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenye hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti jaallanne gammada.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaalladhee gammadaati. Manni marii jaarmayoota siivilii kan Itoophiyaa heera mootummaa fi caasaan federaalaa kan keessatti argaman ajandaalee kudha tokko mariif akka dhiyaatan gaafachuusaa beeksiseera. Manni maree kun komishinii marii fi ajandaalee gurmeessee guyyaa lama dura dhiyeesse keessa dhimmootii aadaa siyaasa biyyattii ijaarsa nagaa waaraa itti fayyadama lafaa fi. Qooddachuu qabeenyaaf aangoo kan keessatti argaman ta'u gorsaan mana maree ka ta'an Dr. Mogas Damissee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Komishina marii guutuu biyyaaf ajandaalee dhiyaatan ilaalchisee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan walitti qabaan mana maree walii kan paartilee siyaasaa Itiyoophiyaa obbo Dastaa Dinqaa ajandaan heera biyyattii fooyyessuu jedhu paartilee siyaasaa harka caalaan dhimma ka'aa jiru jedhan. Manni maree kun ajandaalee namoota marii gaggeessan irraa dhiyaatan keessa jiru dhimmi biraan biyyattii keessatti mul'ataa kan jiru aadaa siyaasaa abbaa irrummaa dhiibbaa gochaa jiru ta'uu Dr. Mogas ibsanii ajandaan biraas dhimmoota qaamota hawaasa saaxilamoo ta'anii akka ta'es dubbataniiru. Dheengadda Finfinnee keessatti haasawaa maammataa kan dhageessan Itoophiyaatti ambasaadarri Yuunaayitid Isteetsi Hervin Masinga. rakkoo jiru furuudhaaf kanneen siyaasa keessaa harka qaban marti sirna marii guutuu biyyaa kanaan akka fayyadaman waamicha dhiyeessuu isaanii gabra mikaa'el gabramadin finfinnee irraa gabaasee jira.
qeesis balaayi mokonnonii fi shakkamtoota kan biroo afur irratti abbaan alangaa himata yakkaa malaammaltummaa ulfaataa ta'e dhiyeessee jira.
himatamtoonni shanan kun walii wajjin ta'uudhaan haala waldhahaa ta'een doolaara miliyoona ja'a caalaa herrega baankii gamtaa afrikaa sanni baankii daldala itoophiyaa keessaa qaburraa baasuuf jecha galmee sobaa baankichaaf erga dhiyeessanii booda qabamuu isaanii himannaan kun ibsee jira himatamtoonni bara 1996 kan ba'e seera yakkaa lakkoofsa soddoma. muraa tokko haa akkasumas labsii yakka malaammaltummaa lakkoofsa dhibba saddeetii fi soddomii tokko keeyyata soddomii lama cabsuudhaan walii wajjin ta'uudhaan galmee waldhahaa ta'een doolaara miliyoona ja'a caalaa baasuuf galmee sobaa baankichaaf akka dhiyeessan agarsiisa abukaatolee qasiis balaa keessaa tokko akkasumas gorsaa seeraa akka ta'an obbo biraanuu gaashaawu mormii himata kanaa kan dhiyeessan ta'uu ibsaniiru. Namoonni qasiis balaa waliin himataman arfan himatamtoota haaraa har'a yeroo duraaf mana murtii duratti dhiyaatan ta'uu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Itoophiyaan kamisa kaleessaa haasawaa ambaasaaddarri Ameerikaa mirgi namoomaa haala gaariin akka eegamu gaafatan mormuun ministeerri dhimma alaa haasaa kana kan hin gaafatamanii fi gorsa sirrii hin taane jedhee jira.
roobii darbe magaalaa finfinnee keessatti gamoo seena qabeessa dhiheenya kana haaroomfame yeroo daawwatan ambaasaadar ervin masingaa gabaasaa ajjechaa seeraan alaa hidhaa seeraan alaa hookkara saalaa fi miidhaa biroo dhaqqaban ilaalchisee adeemsi haqa ce'umsaa iftoomina akka qabu akka ta'u gaafataniiru warri itti gaafatamummaan isaanii Itoophiyaa bulchuu ta'eef mootummaas jiruuf biyyattiin dirree waraanaa caalaa karaa nagaa bu'aa baay'ee argattii jedhan itti dabaluudhaanis namoota mootummaa qeeqan to'annaa jala oolchuuf rakkisuun dhimmoota furmaata argachuu qaban sana hin furuu jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haasawaa ambaasaaddarichaa kana kamisa kaleessaa balaaleffachuudhaan himannaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaatee fi gorsa hin gaafatamne of keessaa qabaattiin jedhee jira. Ibsi kun gorsa hubannoo hin qabnee fi dubbii odeeffannoo hin qabne kan of keessaa qabu hariiroo seena qabeessaa fi michooma Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru kan faallessudha jechuudhaan ibsi ministirichi baase beeksiseera. Masiingaan haasaa isaanii keessatti namoota nagaa buqqisuu dabalatee biyya keessatti gidiraa dhala namaa geessisuudhaan gareelee hidhannoo qaban hunda komatan waraana bilisummaa oromoo kan mootummaan jaarmayaa shororkeessummaati jedhee waamuu fi hidhattoota faannoo fi adda bilisummaa uummata tigraay dabalatee sabaaf sablammoota hidhannoo qaban adda addaa irraa dhufan gaaffii isaanii hokkaraan osoo hin taane mariidhaan akka dhiyeessan waamicha dhiyeessaniiru. Hawaasaalee afaan saddeettamaa ol dubbatan kan qabdu biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaa irratti argamtu Itoophiyaan waggoota dhiyoodhaa asitti gaaffii eenyummaa fi abbummaa lafaatiin walitti bu'iinsota dachaa ta'an irraa dandamattee jirti.
Dhabamuun nageenyaa jiruu keenya irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira kan jedhan dargaggoonni magaalaa Maqalee mootummaa fi kanneen isaan ilaallatu hundi nagaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjechuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan yeroo hunda waggaa waggaan gaafa caamsaa kudha ja'a addunyaa irratti kabajamee kan oolu nagaan waliin jiraachuu mata dureen jedhuun guyyaa kaleessaa magaalaa Maqaleetti dhaabbanni koornar Ameerikaa jedhamu dhaabbilee hawaasaa biroo waliin ta'uun qopheessan irratti kan dargaggoonni kun. waamicha dhiyeessan qindeessaan dhaabbata koornar ameerikaa obbo shiishaay uqaar haasaa dhageessaniin dargaggoonni nageenyaaf ga'ee akka qabaataniif dhaabbanni keenya hojjechaa jiras jedhaniiru dargaggoonni guyyaa nagaa waliin jiraachuu bara kana maqaleetti kabajame irratti hirmaatan walwaraansi kaaba itiyoophiyaa keessa ture gatii guddaa nu kaffalchiiseera jedhanii barnoota nuuf ta'uuf qabas jedhaniiru efreem jaamboo kan waltajjii kanarratti hirmaateeru sagalee ameerikaatti akka himetti walwaraansichi firoottan isaa akka dhabu isa taasisuu ibsuun mootummaanis ta'e qaamoleen biroo nagaan waliin jiraachuun ergaa isaanii yeroo hundaa ta'uu qaba. jedheera dhaabbata hawaasaa raayis and shaayin jedhamu kan dubartoota irratti hojjetu kan hooggantu leeyilaa yuusuf immoo waltajjiiwwan akkanaa kan nagaa labsan baay'achuu qabu jechuun ibsiteetti guyyaan nagaan waliin jiraachuu idil addunyaa bara kana mata duree nagaa barbaanna jedhuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kabajamee ooleera jechuun maqaleerraa mulgeetaa asbahaatu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo konkolaattonni fe'isaa gargaarsaa baay'ee barbaachisu kan gaazaa fe'an jimaata har'aa yeroo jalqabaaf buufata doonii ameerikaan haaraa ijaarame keessaan gara naannoo marfameetti deemaa jiran jaallanneetu nutti hima.
kanaaf sababaa kan ta'e israa'el qaxxaamura laalchisee daangaa keessee fi lola cimaa gaggeessituun kan ka'e. namoota achi keessa jiran bira akka hin geenye gufachiisuu isheen ta'uun ibsameera israa'el haleellaan ji'oota torbaaf hamaas irratti raawwatte yeroo itti fufee jiruu fi magaalaa raafaa kibbaa irratti dhiibbaa yeroo gochaa jirtutti qondaaltonni waraanaa yuunaayitid isteetsi guyyaatti konkolaataan fe'umsaa dhibba tokkoof shantamni gaazaa seenuu danda'u jedhanii tilmaaman keessaa kun ka jalqabaati. garuu yuunaayitid isteetsiif gareewwan gargaarsaa piroojeektiin buufata dooniin gaggeeffamu kun akka geejjiba lafoon nyaata bishaaniif boba'aa gaazaa keessatti barbaachisu hunda fiduu danda'utti akka hin ilaalamne akeekkachiisaniiru walwaraansa dura garuu giddugaleessaan guyyaa tokkotti konkolaataan fe'umsaa dhibba shanii ol gaazaa seenaa turan milkaa'inni hojii kanaa haleellaa hidhattootaa. Danqaawwan loojistikaa fi hanqina boba'aa konkolaataa fe'umsaa seenan dabaluuf rakkoo ta'uunsaa kan ibsame yoo ta'u kunis sababaa gura israa'el gaazaa irratti raawwatteeni erga hamaas onkololeessa torba israa'el irratti haleellaa raawwatee lubbuu namoota kuma tokkoof dhibba lamaa galaafachuudhaan dhibba lamaaf shantama immoo booji'ee fudhatee booda Ergasii haleellaan Israa'el gaggeessitee lammiileen Faalistiinotaa kuma soddomii shanii ol Gaazaa keessatti ajjeesuu ishee qondaaltonni fayyaa biyya keessaa kan hin dubbatan yoo ta'u, namoota dhibbaan lakkaa'aman ammoo Weest Baankii keessatti ajjeefamaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch gabaasa haaraa baase keessatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa Sudaan irratti uggura meeshaalee waraanaa akka kaa'aniif gaafateera. Henry Wilkins gabaasa isaa sagalee Ameerikaaf ergeen barreessaa gabaasichaa dubbise keessatti. Barreessaan gabaasichaa deebiin hawaasni idil addunyaa kenne abdii kutachiisaa akka ta'e dubbateera. Tujubee Horaatu gabaasa kana dhiyeessa.
Gabaasni caamsaa sagal dhaabbata mirga namaa Human Rights Waachiin bahe fixiinsa sabaaf sablammootaa humna addaa RSF fi milishoota michuusaa ta'aniin naannoo Daarfur Sudaan keessatti geggeeffamaa jiru jedhu bal'inaan ibsa. Gabaasni kun akka jedhutti RSF. gareen milishoota arabaa namoota araba hin taane uummata masaalitti sirratti xiyyaafachuudhaan kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ajjeesuusaa ibseera haa ta'u malee meeqa akka ta'e gabaasichi hin ibsine tokkummaan mootummootaa akka jedhetti bara darbe baatii eebilaa erga lolli kun ka'ee as namoonni gara miliyoona saddeetiif tuqaa saddeetii ta'an sudaan keessaa qe'eesaanii dhiisanii baqataniiru. Gabaasi kun tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa hokkaratti dabalaa ittisuuf uggura meeshaa waraanaa hojiirra akka oolchan gaafateera. Mohaammed Usmaan gabaasa kan adda durummaan kan qopheessani.
There are many lessons learned that the international regional community seems not to grasp um, or move forward.
Hawaasi sadarkaa addunyaattii fi naannoo fixiinsi itti dabalaa akka hin raawwanne waan hubate yookiin tarkaanfii fudhachuutti waan deemu hin fakkaatu. Kanaaf barnoota hedduu argannee jirra. Akkuma tuqe bara 2020 qabee haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee hawaasa addunyaa biraa deebii gahaa hin arganne.
Osmaan akka jedhanitti tokkummaan mootummootaas ta'e gamtaan Afrikaa kan gabaasicha ilaalchisee tarkaanfii fudhate hin jiru.
But so far we haven't seen any movement or response from these entities towards the recommendations that we provided.
Amma ammaatti qaamotii kana biraa yaada nuti kennineefi sochii yookaan deebii tokkollee hin arganne.
Gamtaan Afrikaa kan VOA'n gaaffiif deebii geggeessuuf gaafateef deebiin kennine. Sudaanitti waajjirri ergamaa dhuunfaa kan barreessaa duree tokkummaa mootummootaas akkasuma. Baatee Eblaa keessa muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guuteresh Daarfuur keessatti yakkifarra namoomaa raawwachuu mala jedhanii ergasii qabee lola geggeessamaa jiru laalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Osmaanis sodaa qaban ibsanii jiran.
I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time.
Akka yaadutti uummata Sudaan waliin dhaabbanne michummaa keenya itti fufna jettanii gara fuula duraatti ba'uu waan hin dandeenyee fi itti gaafatamummaa naamusaatii fi siyaasaa ilaalchisee mari'achuutu nu barbaachisa. Gochaan agarsiisuu gama ilaaleen ennaa uummatti barbaadutti gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenye.
Osmaan akka jedhanitti hawaasni addunyaa rakkoo kana xumuraan ga'uuf waliin hojjechuu qaba. uggura hojiirra oolchuu cinatti namoota badii kanaaf itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qaba jedhan.
I think bringing Darfur and the situation in Sudan to the focus on the agenda, you know, engaging with the Sudanese stakeholders, not only the political or the military elites.
Dhimma Daarfuriif Sudaanii ajandaa irratti fuulleffatamu gochuu qaamotii Sudaanii dhimmi ilaalu namoota siyaasaa qofa ittuu hin taane. Gariilee siviiliitii fi hawaasa siviilii waliin mari'achuu hawaasaalee qe'ee irraa buqqa'an marsiisuu.
Humni naga eegumsaa gamtaa Afrikaa fixiinsa sanyii bara 2003 booda Daarfuritti ergame bara 2021 erga naannicha gadhiisee bahee masaalitiif gareelee uummata gurraachaa irratti xiyyeeffachuun akka haaromsamu taasise. Xiinxaltoonni akka jedhanitti wal waraansi waggaa darbe Sudaan keessatti jalqabame haala jiru daran hammeessee qajeelfamni seeraa akka diigamuuf sababaa ta'e.
sagantaa keenya itti aanuun immoo dorgommii pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsiif bara kana joo baayidanii fi doonaald tiraamp gidduutti taasifamuuf jiruuf filattootaaf dhimmi diinagdee warra ijoo gurguddoo keessaa tokkodha baayiden duula filannoo torban darbe dhimma investimentii teekinooloojii haaraa irratti taasisaniiru tiraamp immoo baasiilee bu'uuraalee misoomaa baayiden duubatti akka deebisanii fi boba'aa baasuu akka guddisan dubbatu gabaasa iskaatistarnis sagalee ameerikaaf erge akkas nutti dhiyaata. torban darbee joo baayidan duula filannoo dhimma investimentii teekinooloojii haaraa kan ilaaleen kutaa walakkeessa lixa biyyatti wiskansanitti bakka dhaabbanni maayikiroosooftii wiirtuu daataa yookaan odeeffannoo haaraa baasii maallaqa doolaara biiliyoona sadii tuqaa sadiin ijaarsaa jirutti taasisaniiru akka baayidan jedhanitti pirojektichi abdii dameen dhuunfaa gama kanaan agarsiisaa jiran keessaa fakkeenya gaariidhaa jedhan.
hanga ammaatti akka biyyaatti investimentiin damee dhuunfaa doolaara biliyoonii 800 fi biliyoonii 66 ta'uu akka uumamu taasifneerra gara doolaara tiriliyoonatti kan siquudha yeroo gabaabaa keessatti maallaqa seena qabeessa ta'ee fi qabatamaan kuma dhibbootaa fi carraa hojii uumeera warshaalee meeshaalee daddabarsa elektiriikaa haaraa ijaareera. konkolaattonni elektiriikaatii fi baatiriin isaan barbaachisuu fi kanneen kana fakkaatan baay'een hundi asuma ameerikaa keessatti akka oomishaman taasifameera.
bakki wiirtuun daataa yookaan odeeffannoo haaraa maayikiroosooftiin itti ijaaramuuf yaadame kun bakka waggoota ja'a dura doonaald tiraamp investimentii doolaara biiliyoona kudhaniin dhaabbata elektirooniksii foxconn. jedhamuuf itti beeksisa wiskansanitti giddu galichi yeroo sanatti carraa hojii haaraa namoota kuma kudha sadiif uuma jedhamee ture garuu osoo hin ijaaramiin hafe baayidan waadaa tiraamp cabse isa biraadhaa jedhu.
dhugaa dubbachuudhaaf inni seenaateera keessanii roon joonsanii waliin as kan dhufe qabatamatti akaafaa dibaa warqee qabu qabatanii. dhaloota addunyaa saddeettaffaa ajaa'ibaa ijaarsuudhaaf waadaa galan qoosaa jirtu ilaalaa wanta uumame akaafaa warqee sanaan boolla qotan keessatti kufan.
Tiraamp qaala'insi jireenyaa kan waggaa dabaluu isaa eeruun baayidan diinagdee yuunaayitid isteetsi haala dogoggoraan hoogganaa jiraa jedha.
diinagdeen haala gaariirra hin jiru. qaala'insa jireenyaa baaxii manaa irratti argaa jirra yoo akkas godhan dhala gadi buusuu hin danda'an kan taasisan yoo ta'es siyaasa ta'a garuu yoo kana godhan waan baay'ee badaa ta'uu mala.
Tiraamp baasii bu'uuraalee misoomaa baayidan qulqullinaa fi teekinooloojii dabalatee mormuun duula gaggeessa.
akkasumas yeroo naangoo qabadhu labsii sooshaalistii guddaa joo baayiden akka seera qaala'insa jireenyaa hir'isu jedhame jalatti deeggarsa baasii haaraatii fi kanneen hundaa. atattamaan akka dhaabbatuun labsiirra kaa'a maallaqa sana hunda qusachuuf deemna.
baayiden immoo baasiin bu'uuraalee misoomaa diinagdee yuunaayitid isteetsi gargaaraa jala.
dabalataan daandii fi daandiiwwan saffisaa akkasumas kanneen biroo hedduun oomisha ameerikaatiin kan hojjetaman yommuu ta'u hojjettoota ameerikaatii fi hojii gaarii uumuudhaa fi kaffaltii gaarii akka argatan taasisa.
tiraamp gama isaan. daangaa boolla boba'aa qotuu deebisuu fi godaantota seeraan alaa hojii hojjettoota yuunaayitid isteetsi irraa eeguun karoora isaa akka ta'e dubbata.
gama hojii uumuutiin karoorri kee maalii yoo jedhame fayyadama haniisaa hir'isuudhaa fi boolla boba'aa qotuudha daangaa cufuudha yakkamtoota gara biyya keenyaatti seenan baasuudha.
qorannoo yaada uummataa harvarditti dhaabbanni caps haaris jedhamu ji'a eebila darbe keessa taasiseen filattoota yuunaayitid isteetsiif dhimmi qaala'insaa warra barbaachisoo ta'an keessaa tokko la akka qorannoo kanaattis namoota yaada kennan sadii keessaa tokko diinagdeen daandii gaarii irra jira jedhee amanaa jedha gabaasni iskaatistarnes. amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti labata. dhaabbanni aartii bokkuu aadaa fi ogbarruu oromoo guddisuudhaaf dargaggoota fedhii qabaniin finfinnee keessatti kan hundeeffamedha bafiqaaduu morodaa hundeessaa dhaabbatichaa waliin turtii taasiseera kanattaan dhiyaata.
Bokkoo aartii magaalaa Finfinnee keessatti kan qopheessinu galgala aartii afaan Oromootiin qophaa'udha. Kun immoo hundeeffama isaarraa kaasee dagaagina afaan keenyaa, aadaa keenyaa, kaalcharii qabnu promootu gochuu, kaalcharii qabnu gurguruu, kaalcharii qabnu akkamitti itti fayyadamnee afaan Oromoo, uummata Oromoo bifa kabachiisuu danda'uun bifa aadaasaa, seenaasaa, duudhaasaa eegeen akkamitti kan nuti gara fuulduraatti aartii keenya tarkaanfachiisu kan jedhuraatu kan bu'uureffame.
Mee bu'uura jedhaan bakka milkooftanii bakka milkooftee jedhaanii.
Ga'een kee maal achirratti?
Qopheessaa olaanaa fi hundeessaa.
Situ hundeessee?
Hundeeffamni isaa gareedhaani. Jiru hiriyoonni koo ammas na waliin jiru. Hunduu ga'ee mataa keenya qabna. Achi keessatti sana keessatti qopheessaa olaanaan anaadha.
Maal maaltu irratti dhiyaata? Galgala Oromoo kanarratti galgala aartii Oromoo kanarratti maal maaltu dhiyaata?
Bokkoo aartii irratti irra caalaa liitireecharii Oromoo irratti kan inni xiyyeeffatu. Sana malee muuziqaawwan jiru. Akkasumas shubbisni aadaa kan ammayyaallee jiru. Asoomni garaagaraa ni dhiyaata. Xiyyeeffannoo kan biraa immoo ijoolleewwan liitireecharii irra jiran, ijoolleewwan aartii irra jiran haarawaa babaasuudha. Sanaan waan milkaa'ee seenaa ijoolleewwan suuqa ta'anii babarreessan hedduu jiru. Jaraaf carraa waltajjii uumuu akka jara gara uummataatti beekaman akka jara dandeettii jara agarsiisan gochuudha. Sana sanaan bareeda deemnee jirra. Hanga yoonaa marsaa ja'affaa geenyerra magaalaa Finfinneetti.
Yeroon isaa akkam? Ji'a ji'aan taa'amoo akkamiin taasiftu?
Hundeeffamni jalqabaa ji'a ji'aan ture. Ji'a ji'aan gochuuf immoo bajeta mataasaa, ispoonsara mataasaa isa barbaachisaa wanti tokko yeroo socho'u. Sun immoo humna keenyaa ol waan ta'eef yeroo nuuf mijatee fi nu qixaa'etti yeroo immoo namni quba nu qabaatetti kan qopheessaa jirru. Sana sanaan amma marsaa silaa ji'a ji'aan ture hundeeffamni isaa garuu yeroo humna godhannee fi namuu nu gargaaruu danda'utti kan hojjechaa jirru amma sa'a kana. Xiqqoo chaalenjii guddaa kan nutti ta'e akkamitti ispoonsara godhatee wanti kun dhaabbataa ta'ee tuffiinsaan ji'a ji'aan hojjetamuu danda'a kan jedhudha. Sana chaalenjii guddaa kan nuti ta'e ofuma keenyaaf maallaqa kiisa keenyaa baasneeti kan hojjechaa jirru hanga yoona.
Waltajjii maal irratti qopheessitu? Hoteelatti immoo alatti qopheessitu moo akkamitti argattu waltajjii sana?
Hanga yoonaa hoteelota hoteelota kaan ispoonsara gaafanna kaan immoo ammoo warri ispoonsara gochuu fedhii hin qabne immoo kafalleeti. Kan itti fayyadamaa turre garuu hoteelota gurguddaa irratti hanga yoonaa kan qopheessaa jiru.
Hoteela sana booddee waltajjii irratti edda qopheessitanii booddee namoottan waltajjii sana irratti hirmaachuu hin dandeenye hojii keessan kana qophii keessan kana karaan ittiin geessiftan maal inni.
Karaan ittiin geessifnu miidiyaawwan wajjin hojjetan jiru. Miidiyaawwan sana keessaa kan mootummaas ta'e nus karaa yuutuubii keenya. karaa uummataatiin hin geenyaa garuu qophiiwwan yeroo sanatti darban karaa miidiyaa garaagaraatiin tiiviiwwan garaagaraa nu wajjin hojjetu jara faana hojjechaa ture mayonaayii tiivii afaan oromoo nu waliin ture jaraallee asumaan teenkii jechuun hin barbaada galataa argatanii kafaltii tokko malee maallee malee nu dabarsaa turanii jaras galateeffachuu barbaada miidiyaawwan waamnu hunduu gumaacha nu godhaa turanii hundayyuu galatoomaa jechuun hin barbaada.
Karoorri keessanii oomaan fuulduratti babal'isuudhaaf finfinneen alatti bahuudhaaf maanni karoorri isin qabdan?
Jira taateewwan jiru magaalota Oromiyaa guddaa keessatti ibanticha qopheessaa tuur gochuudha. Yaadni keenya kan fuulduraa. Itti fufiinsaan nuti humna horannee faayinaanshaaliis stabil osoo ta'anii ijoollee asii fuudhanii deemuuf magaalaa biraa bulchuuf hoteela qabanii bulchuuf qophii bareedaa dhiyeessuuf uummata waan uummata illee madaalu uummata waan ta'e nuun illee waan illee dhiyeessine dhiyeessuuf qarshiiwwan na barbaaduuf malee magaalaa kamiyyuu asumaan illee ergaa dabarsuu barbaadu magaalaan kamuu nu waamee hin baay'atu godhee ispoonsara Postii keenya kafar goonaan deemnee hojjechuudhaaf magaalaa sana dammaqsuuf aartii Oromoo agarsiisuuf maalirra akka jirru waan harka keenya jiru baasnee mul'isuuf asumaan qophii ta'uu hin barbaadu.
Ati qopheessaa dhaaf hundeessaa bokkuu aartii ta'uudhaan alattis ofii keetiif walaloo kana walaloo gaggaarii akkati babarreessitu nan beeka. Walaloo kee tokko immoo sooshaal miidiyaa irratti dhagahe ijoollummaatti keenyatti adeebinu waan jedhu tokko.
Jirte meeshaas dur dur yennaa daa'imummaa qaamaan osoo hin ga'iin qalbiidhaan dulloomnee furrii baannee funyaanitti dhiirsaaniitii jabana taphanni hin gowwoomne migiraan ijjeerree mana sobaa jaarree wajjin biyyee daaknee wajjin dhoqqee laaqnee jilbeenfannee jilbeenbii qabannee hirriba sobaa rafnee gangalannee kaanee bakka yaadni geenyee bakka yaadaa geenyee akka yaadni hin taane tola maqaa baanii hin gowwoomne daa'imummaatti dulloomnee. Osoo hin beekin har'a keenyarraa kan eessa jiraanne ammoo carroomnee walitti deebinee bara finniisa baafnee wal saalfannee wal qaanfannee lolachuu qummaannee egaan ga'a. Qaambara qummaaddii cabsii har'aaf ijoollummaatti deebinaa. Isa lasi gowwoomne alana gamnoomne ibsaaniitii taphannaa. Deebinee mana jaarree marga haamnee hafannaa. Dhoqqee laaquu umurii nuuf hin eeyyamu. Kottu wanta umuriin nuuf eeyyamu wal goona. Daa'ima taanee rafnee of beeknee hirribaa dammaqna. Jirti isheen kun dhalatamaa.
yuunaayitid isteetsi keessatti paartileen dimookiraatotaa. mallattoo harree fayyadamuutiin kan warra rippaabilikaanii immoo arba fayyadamuutiin filannoo irratti wal dorgomu mallattoowwan kun hiikkaan isaanii maaliin kanatti aanee dhiyaata.
godaantonni lammiilee yuunaayitid isteetsi hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo yuunaayitid isteetsi hundumarratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u giriin kaardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegamu namni tokko giriin kaardii karaa ispoonsarii maatii hojii haala baqataa yookaan immoo kulugaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. yeroo baay'ee godaantonni ergaa giriin kaardii argatanii fi oggaa shan yuunaayitid isteetsi keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii ameerikaa fuudhuu yookaan heerumuudhaan ameerikaa dhufan garuu oggaa sadii qofa eegan lammii ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu gaaffiidhaa fi deebii qormaata ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu. sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata walumaa galatti gareewwan murtaa'anan akka hojjettoota waraanaa haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee ameerikaatiif ilaalchi addaa ni godhamu dhirsi yookaan niitiin lammiilee ameerikaa mootummaa yuunaayitid isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenyaa bira darbanii. yeroo ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu namni seeraan ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa.
kun qophii ispoortii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata oduuwwan ispoortii haaraa odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina wixata galgala nu caqasuu hin dagatinaa ispoortiin nageenya nageenyi waa mara.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada nuuf kennuu hin dagatiina yaada nuuf kennuu yoo barbaaddan miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraa ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa aan mutuquuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltonni suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaa shannaa fi tigisti gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya har'aa. salamoon abaata ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'a asuma irratti goolabnaa halkan gaarii torban gaarii.